Iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro mwiriwe nshuti zacu muri kumwe na fide niyo ngabo n'umwanya w'ikiganiro muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu burundi benshi mu bagwayi ba kanseri baje kwivuza iyo ndwara imaze gukwiragira mu mubiri ni benshi ivyo bikaba bitera ikibazo kubera bigorana kuvura umuntu ngo aheze akire ivyo vyatangajwe na muganga nzeyimana gustave yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri uyu muganga abona ko biterwa n'uko abantu benshi atamakuru akwiye baba bafise kuri iyo ndwara ibintu bimeze uko mu gihe ukwezi kwa gitugutu kwagenewe kurwanya indwara ya kanseri ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi rimenyesha ko kanseri z'ubwa kabiri mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi mu kiganiro muri sanga rero twatumiye muganga nsengiyumva gustave yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro tanganyika hospital biri mu gisagara ca bujumbura atubwira byinshi kuri iyo ndwara ndabaramukije mutumire alo alo docteur muratwumva um, docteur ntitumufise ku murongo reka tugerageze tu- turabe ko dushobora kumuronka alo alo alo alo alo docteur Uh, turafise ikibazo ku murongo wiwe reka turagerageza tu, tumurondere uh, dusubire tumurondere turabe ko umurongo ushobora kuba mwiza
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da Ndiyo ngo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku ndwara ya kanseri aho ukwezi kw'icumi kwahariwe ku- kwiyumvira no kugerageza kurwanya iyo ndwara mu bice bitandukanye vyo ku isi turi kumwe na dr nsengiyumva gustave yanonosoye ivyerekeye kuvura iyo ndwara ya kanseri akorera mu bitaro tanganyika hospital biri mu gisagara ca bujumbura Ndaba- mutumire ndabaramukije
Eh, ndabaramukije na jewe
nashaka nk'uko mwanonosoye ibyerekeye iyo ndwara uku kwezi kuba kwari kwagenewe ah, kuzirikana ku byerekeye iyo ndwara ya kanseri um, ni ukugaruka ku- kuri iyo ndwara ku batayizi neza mwatubwira ukugena indwara ya kanseri iteye mu mubiri w'umuntu
ego murakoze cyane ishambere nagira mvuge ko ntitwa ntisenge yumva nitwa negamiye imana gustave
Am- hanyuma
mumbabarire halo Mhm. Eh, Eh, okay.
ikibazo.
negamiye imana mu mu ntunge Mhm.
Eh, ego nitwa negamiye gustave nkorera kuri tanganika ko mwabivuze nibyo ukwezi kw'icumi mu burundi kuri tanganyika hospital cyangwa ku isi yose ni ukwezi kwahariwe kurwanya indwara ya kanseri y'ibere cyane cyane rero ibyo bikorwa eh, birimo biraba ahatari hake ku isi mbere no mu burundi harimo hanyuma rero eh, nk'uko mwari mumbiye ngo mbega kanseri ni iki nababwira yuko kanseri icya mbere abantu bambanza kumenya ni kanseri kanseri ni indwara igwiriye cyane muri ino minsi ni indwara irimo irafata abantu benshi idatoranije hanyuma kandi igahitana abatari bake ni indwara ifata iturutse ko- ku kononekara k'utunyangingo tugize umubiri bita serire tuno tunyangingo duhejeje kononekara tukaronka ubushobozi bwo kwigwiza eh, no kudapfa hanyuma tukazokwigwiza cyane tugatinda tukavamwo ikibyimba gitera gikura uko iminsi haca rero ni indwara mbi kubera ko uko itera igwira iba niniya cyane iratinda igasatira ibindi bihimba by'umubiri dufate yatanguriye mu gihimba nk'ibere ukazosanga yafashe ibindi bihimba nk'amahaha ibitigu ubwonko eh, bita metastase rero icyo gihe iyo ndwara iba igeze ku rugero rudasanzwe ku buryo eh, bigeze kuri kuri ubwo rwego ishobora no guhitana umuntu aba yafashwe rero nibaza yuko ari indwara bino bisi igwiriye ibimenyetso biyiranga ni byinshi ariko cyane cyane biratandukanye bivanye n'igihimba cyafashwe mugabo hariho nk'ibyo uh, indwara za kanseri zose zihuriye ku bintu bita resentome genero umuntu arashobora kuvuga nko kubona ikibyimba kanseri ikaba ikibyimba nk'uko nabivuze tujya kinyangingo twononekaye turigwiza tukazovamo ikibyimba rero kanseri zose eh, ziratangura ukabona umuntu arazana ikibyimba kikabyimba kikabandanya gikura icyo kibyimba kikamutera ububabare budasanzwe hanyuma kandi kikazozana eh, na bijya mu kirundi bita isumi eh, mu gifaransa twebwe tubyita rezadenopati hanyuma eh, umuntu ugasanga rimwe aronda yihereyeko cyane kubera ko kanseri uko- uko itera ikura ifise ibintu yo nyene irungika mu mubiri w'umuntu bigatuma umuntu atangura gutakaza akayabagu k'imfungurwa umuntu atanguye kureka gufungura rero ugasanga yonze bimwe bihebuje ibimenyetso nk'ibyo gukama amaraso igabanuka rihambaye ry'abasoda bacungera umubiri ari naho uza ubona umuntu arwaye kanseri imaze kumusinzikaza atangura kurwara indwara z'ubwoko bwinshi eh, zimusinzikaza hambavu ya kanseri nayo nyine bitamworohereje hariho rero n'ibimenyetso bya kanseri cyane cyane biva eh, ku gihimba kiba cyafashwe Eh, dufate nk'akarorero ukabona umuntu ahema nabi canke akoroye ukabona akorora amaraso Eh, ico gihe tuca twibaza ko yarwaye kanseri y'amahaha umuntu akenda kwituma ukabona yituma amaraso canke akadahwa amaraso mw'ico gihe iba ari kanseri y'inzira y'i- y'imfungurwa dufate nka mu muhogo mu mushishito canke mu mara eh, ari nk'i- nk'i- nk'ibere naho tubona harimo akabuye karimo karabyimba muri byo eh, ari nk'ibikanseri zo mu bihimba byo kwihagarika ukazibona umuntu agiye kwihagarika yihagarika nk'amaraso cyangwa agiye kwihagarika bikanka akababara cyane eh, kubera yuko kanseri iba yabyimbye ikabyimbira icamwo umwanda mutoya yego hariho n'ibindi byaduka ukazibona nk'umuntu afite nk'igikomere yivuje umwanya munini igikomere kikanka gukira burundu Eh, umuntu rero abonye ibimenyetso nk'ebi nivyo kenshi usanga ari n'abantu bo- bivuza bakivuza umwanya munini bagenda ku bitaro baja ku bindi ariko bikanga n'ico gihe abantu bafite ibimenyetso nk'ibi barakwiye guca bitura ivuriro rifise igisata kivura kanseri kenshi usanga ari indwara ya kanseri bafise
Ah, hariho kanseri z'ubwoko bwinshi cyane isa n'igeramira abantu mu burundi cyane muri iki gihe ubwoko bwo- bwa kanseri bwaba bugeramira abantu cyane mu burundi n'ubuhe abantu bakwiye kumenya no kwipimisha
Eh, i- kugira nabikubwire nokubwira nk'ibiharuro dufise ku bitaro jewe ndiko bya tanganyika hospital tumaze imyaka ine igisata co kuvura kanseri gitanguye turamaze kuronka abantu bababa igihumbi n'amajana umunani bituye ivyo bitaro muri iyo myaka ine kansere nagira ndakubwire uko zitonze ari icumi uko twebwe tuzifite ngaha kuri tanganyika kansere ya mbere ibangamiye abantu mu gihugu c'iwacu dufatiye ku bitaro duriko ni- ni kansere y'ibere irenza ibice mirongo ibiri na bitandatu ku ijana bisigura yuko ubonye abantu cumi barwaye kanseri bane muri bo baba bafite kanseri y'ibere hanyuma hariho kanseri y'igitigu nayo nyene izubugira kabiri eh, kanseri ya prostate izubugira gatatu kanseri y'ubwihero bw'imitereko izubugira kane kanseri y'amara imwe bita kanseri colorecto izubugira ka- gatanu kanseri yo mu gihimba c'umutwe eh, mu myanya ihema mu muhogo no mu kanwa izo ziza ubugira gatandatu kanseri y'amahaha ubugira indwi kanseri y'umushishito ubugira umunani kanseri ya overe ubugira icenda izindi kanseri zigaheza zigakurikira mugabo zikuru zikuru zibangamiye abantu nizo mpejije kubwira uko ari icenda
mu gihe uku kwezi kw'icumi eh, kugiye kurangira eh, ku isi ah, hahimirizwa kwibuka no kwitaho kurwanya indwara ya kanseri ni iyihe kanseri muri muri ko mushimikirako cyane cyane
Eh, kanseri i- i- ijanye n'ukwezi kw'icumi ni kanseri y'ibere ukwezi kw'icumi kw'isi yose bakwita octobre rose ni kanseri y'ibere iba irimo irapimwa ku bapfasoni ni kanseri y'ibere kandi iba irimo iragwanywa muri uko kwezi kw'icumi
ubuhinga buhari mu burundi bwo kwivura n'ubuhe muri iki gihe
Eh, icya mbere cyo mu burundi turimo turatera imbere mu bijyanye n'ibi bya kanseri kubera turafise ubuhinga daboro bwo kuyipima tukayitora n'igihe mbere nyeneyo aba ataramenya yuko ayifise mu yandi majambo kanseri y'ibere ipimishwa eh, ibijyanye icyuma cyitwa ekogarafi be n'ikindi cyitwa mamogarafi ivyo vyuma mu burundi birahari hanyuma rero o, bigapimwa kandi nuko abapfasoni bagira ingendo yo kuza bariyumviriza ku mabere yabo hanyuma hagize ikibatera amakenga bakaza ivyo bintu bibiri birahambaye iyo bikozwe neza kanseri y'ibere irashobora kuboneka ikiri hafi cyane ku buryo o, ishobora kuvurwa mbere idakira atangorane hanyuma mu bijyanye no kuyivura naho turafise ubuhinga bwose bushoboka imiti mu burundi irahari yo kuvura kanseri iyo tuyitoye hanyuma kanseri mu bisanzwe bivana n'iki n'urugero igezeko imwe mu ngorane dufite mu burundi ni uko abantu mirongo irindwi ku ijana bitura amavuriro yacu avura kanseri baza kanseri yaramaze gusanzara mu mubiri itagishobora kuvurwa ngo ibe yokira ibice mirongo itatu ku ijana by'abituye ibitaro byacu nibo bonyene baza kanseri ikiri hafi ishobora kuvurwa igakira rero iyo umuntu aje kanseri ishobora kuvurwa igakira eh, turategekanya ubuhinga bwo kuyibaga umuntu tukamubwira duti kanseri iracari hafi hajya nyene yatanguriye tukayibaga hanyuma duheje kuyibaga tukasuzuma ingene imeze muri laboratoire hariho ibyo twisunga umuntu nk'uyu tugashobora kumushira ku yindi miti bita shimiyoterapi canke oromonoterapi bivanye n'ingene imeze hanyuma kanseri ikavurwa umuntu ukamubwira ati nibitahire iyo ngwara yakize mugabo nk'aba abantu benshi baza eh, imaze gusanzara mu mubiri henshi Eh, iyi ni indwara itagishobora kuvurwa ngo ikire turayivura mugabo tugamije yuko umuntu tuyipfupaza kubera iba yamaze kuba indwara y'akaranda ngendanwa nkene aba rero turafise imiti nyene yabo yitwa shimiyoterapi n'iyindi miti tubaha bivanye ni- n'ubwoko bwa kanseri bafise ubwariko
abantu mubasaba kwitura muganga iyo hari ibihe bimenyetso mwa- mwavuze bimwe bimwe mwabisiguye ah, yamara birashobora kuba bibaza ko ari ibindi atari iyo ndwara ni ikihe mu- mu- mubabwira ko bumvise ivyo bimenyetso batorindira bibaza ko ari iyindi ndwara bo bo kwipimisha bakaraba i- ibyo ari vyo vyose bagasanga nze bakaraba ko hoba ari kanseri
ku bihimba biri ku mubiri inyuma dushobora kubona n'amaso umuntu wese yobona arimo aratera agira ikibyimba kirimo kirabyimba gushira aho kiboneka dufate nko ku mubiri inyuma ukabona ko hari ikintu kivimvye kitahahora kandi kidasanzwe umuntu nk'uyo ntakwiye kurindira akwiye kwitura ibitaro nk'ibi byacu bifise eh, igisata cyo kuvura kanseri kikamutunganiriza rero ibindi ni nk'ibi- nk'ibimenyetso bifatanye n'igihimba kiba cyafashwe nk'umuntu yadusa kumva arababara biri indani mu mubiri akababara ugasanga mbere aribuje hirya no hino bikanka nkene uwo akwiye guca abandanya akaza tukamufasha gu- gutohoza neza igihugu bubabare bwiwe hariho n'abandi usanga nk'umuntu arwaye nk'inkorora ikanka gukira canke igatsindikazamo ibindi nko gukorora amaraso nkene aba nta bindi byo kwibaza byinshi tuba twibaza ko bafise eh, kanseri yo mu mahaha barashobora kuza tukaba- tukabafasha gutohoza dusanga ariyo tukayivura dusanze atariyo naho nyine nta ngorane kuko tuca tubereka uyundi muganga aba ajejwe nkene ivyo bakabavura nk'umuntu agiye nko kwituma ku mwanda mukuru akabona haje amaraso uyu ntakwiye kurindira ibintu byinshi nk'ubu akwiye guca atohoza neza akitura ibitaro bifise ico gisata bikamufasha kurindi kuraba canke umuntu agiye kwihagarika akihagarika amaraso canke umuntu afise ibimenyetso bisobanganye yivuje umwanya munini cyane bikanka kenshi iyo iyo jambo kanseri ritigeze rivugwa akwiye kwitura ibitabo vy'ico gisata kugira ngo nabyo uh, bishobore ku- gutohoza neza kubera ndaguhaye nk'akarorero abaga- abagwayi benshi batwitura ku bitaro vya tanganyika hospital ni abagwayi turimo turaraba ibitaro vyacu babishikira nk'ubugira cumi usanga ari abantu bivuje bagwaye bakivuza ku bitaro byinshi bava ku bitaro bimwe baja ku bindi twebwe bakaza kudushikira ibara ryaraguye kanseri yaramaze gu- gush- gushwara ibihimba bitari bike mu mubiri mugabo ugasanga ni abantu bagumye bivuza batigeze bahagarika bisigura rero yuko umuntu yivuje afite ibimenyetso byo ku navuze ububabare ibibyimba konda bihebuje gutakaza akayaba guta imfungurwa canke ibinamye mvuga aho hejuru bifatanye n'igihimba kiba cafatse c'indani akivuza ku bindi bitaro byose bika- bikanka ntakwiye kubandanya ateba cane akwiye kuza ngaha a- ku bitaro biba bifise igisata co kuvura kanseri kugira ngo tuyitohoze hakiri kare mbere n'aho dusanze atariyo ntaco bitwaye kubera yuko dukorera mu bitaro bifise ibindi bisata dusanga atari kanseri turaheza tukakwereka uwundi muganga acabandaniriza aho tugejeje gutyo ukabura buwe kandi tukaba twashoboye kwiyumvira indwara zose dushobora kwiyumvira bivanye n'ibimenyetso umuntu aba afise
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc Ah, dufise ku murongo wa telefone ildefonse ildefonse uratwumva
yego uhamagaye urihe
Eh, ni igisagara mu rwanda mu rwanda yego mufise ikibazo mubaza iciyumviro mushikirize Eh, ndatanga icyiyumviro ku bijyanye na kanseri rero icya mbere umuntu aguye gukora nyine ni ukumenya impinduka zibaye ku mubiri we kuko nyine mu bintu mu bintu bigaragaza kanseri ni igihe nyine seri ziba zakuze nabi nyine ugasanga za- zi- zimeze nabi ariko iyo umuntu abashe kumenya ikibazo afite ku mubiri we noneho akabigeza kwa muganga babasha kubikurikirana rero icyo nzu natanga ni uko umuntu wese nyine iyo abonye ikibazo gihindutse ku mubiri we yajya abigeza kwa muganga deni bakamukurikirana nicyo cyumviro natanga
ndabashimiye
yego
Uh, Dr uh, Gustave mwavuze ko uku kwezi kw'icumi kwari kwahariwe kanseri y'ibere um, i- ni ku bapfasoni canke na- na- n'abagabo igitsina gabo barashobora ku- kugwara iyo kanseri uh, ku bariko batwumviriza mwobaha inyigisho zihe mwobasigurira gute
ego kanseri y'ibere mu bisanzwe n'iyirimo iragwanywa muri uku kwezi kw'icumi hanyuma rero nagira mbwira abantu yuko burya n'abagabo barafise ibere naho ridateye imbere cyane kujya kw'abapfasoni rero naryo nyine rirashobora kurwara kanseri kanseri ku bagabo irabaho rwose kandi turafise n'abarwayi bameze gutyo hari iwacu gusa ico novuga kanseri y'ibere ku bagabo ntikwiriye cyane ari nacyo gituma iyo turimo turavuga ubutobure hoze tuba ubutobure hoze kugira dupime abapasoni mugabo n'abagabo mbaye ndabibabwira turafise amabere naho ari matoya cyane kandi arashobora kurwara kanseri tuza tubifise n'abagwayi nabo nyene rero abagabo nabo nyene sinzi ko boza muri ibi bya ubutobure hoze oya mugabo eh, bo kwama biyubara yuko umuntu wese ashobora kurwara kanseri y'ibere yaba umugabo canke yaba umupfasoni
hanyuma uh, ndashaka ndababaze uburyo kenshi muri ko muravuga ko mufite nk'ibyo bitaro ibitaro byoba bikwiye bihari ku kwitaho abanyagihugu na cyane cyane nk'abari hagati mu gihugu bataba bafite izo nyigisho mwari ko muravuga
icyo ni ikibazo gikomeye cyane mbere kitera ibibazo cyane muri ino minsi ibitaro byose bivura kanseri mbere n'abaganga bose banonosoye ibyo kuvura kanseri biri mu gisagara cya bujumbura ni ukuvuga rero iyo ni ingorane ikomeye cyane cyane bifatanye n'uko kanseri idafata abanyagisagara gusa ifata n'abanyagihugu bo mu gihugu hagati kandi nibo benshi rero abantu bari mu gihugu hagati gushyika uno munsi biracyagoranye cyane yuko boronka akajya ko kwivuza byoroshye k'abari mu gisagara cya bujumbura ubu nyine tuvugana nta nta bitaro na bimwe bizwi biri mu gihugu hagati bivura kanseri ngaha mu burundi umuntu wese afashwe n'iyo ndwara bisaba ko amanuka i bujumbura niho hari ubuhinga be n'abahinga bavura nk'iyo ndwara
iyo ndwara yoba uko ibihe bigenda birigira imbere ikomera kurushiriza cyangwa ifata n'abantu bafite imyaka itandukanye ni ikiba gituma nka kera warumva abantu bavuga ngo indwara nka kanseri za diyabete ngo ni indwara zo mu bihugu by'abantu baba mu bihugu biteye imbere mubasigurira gute ababibona gutyo byamye biri icyo kibazo kihari cyangwa cyakomeye kurushiriza mu bihe bya vuba byaba byatewe n'iyi
uno munsi kanseri si indwara yo mu bihugu biteye imbere ahubwo ni indwara yo ku isi yose ifata abantu bose idacaguye abakuru abato abatunzi abakene nta muntu n'umwe adashobora kurwara kanseri nibyo kanseri kenshi ifata abantu bafite imyaka iri mirigira imbere mugabo hano iwacu kanseri irafata umuntu uwo ari we wese hanyuma nimba mwankurikiranye burya kanseri abantu bategereza kubanza kumenya n'ingeni ifata kanseri ni indwara y'umubiri ubwawo ni umubiri wihenda kubera umubiri burya urafise ububasha bubiri ububasha bwa mbere ububiri ufite ni ububasha bwo gushobora gucungera ibiwugize nk'akarorero amaserire tuno twita uturemangingo twawo kakononekara hanyuma umubiri ukagira ububasha bwo kukabona ukagasanasana rero kanseri ivuka iyo umubiri utashoboye kumenya ko akanyangingo kawo kononekaye cyangwa umubiri wamenye yuko kononekaye mugabo ugasanga watakaje ubundi bubasha usanganywe bwo gushobora kugasanasana nibaza ko mubitahuye rero kanseri umubiri wihenze gutyo kanseri ikiheze ikavuka ibintu rero bituma umubiri ushobora kwihenda ntushobore gucungera neza ibiwugize ibyo bintu biri ku isi yose bifatanye n'ibyo dufungura bifatanye n'ibyo tunywa bifatanye n'impwemu duhumeka muri ino minsi harimo haravuga ibintu bifatanye n'ihindagurika ry'ibihe ibyo ni ibintu bifatanye n'isi yose nibyo kandi birimo biratuma n'umubiri w'abantu wihenda cyane mu bijyanye no kwicungera ugasanga rero kanseri yavutse nta muntu n'umwe atoshobora kurwara kanseri umuntu atayifite uno munsi ni ugira ubuntu umubiri wiwe ugikora neza ushobora gucungera ibiwugize mugabo tuno monde kandida mu yandi majyambere umuntu wese arashobora kurwara kanseri hanyuma rero ni indwara ikwiye gutuma abantu batangura kwibara cyane umuntu yiteze ko ayifise akaza akivuza hakiri kare kugira ngo tumuvure ubundi bwo ifata abantu bose kandi ibagirira nabi kumwe hanyuma kandi n'indwara izibye mu bijyanye no kuyivuza nibaza yuko ata muntu n'umwe ku isi akwiye kuyifata minenegwe na buke buke
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku mirongo ya telefone dufise ernest uratwumva
ndabumva ernest duhamagaye urihe
merereye mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ubishikirize
iki ni icyifuzo
mugishikiriza icyifuzo cyanjye icyifuzo cyanjye ese kuki niba kanseri mu burundi yibasira abantu benshi cyangwa se ikagaragara cyane kuki numva byaba byiza bakoze ubukangurambaga ku isi hose bikamenyekana ndetse kuko hari bamwe batamenya uburyo bakirinda iyo ndwara mu bihugu cyane cyane biri munsi y'ubutayu bwa sahara mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa sahara cyane cyane cyangwa se biri mu nzira y'amajyambere Ifu- igitekerezo cyanjye cyari iki
murakoze
Ah, murakoze
Eh, dr gustave ico ciyumviro ca ernest mukivuga ko
icyumviro cya ernest ni cyiza cyane kubera we yavuga ngo hakorwa ubukangurambaga kugira ngo abantu baze baramenya kanseri icyo ari cyo hanyuma kandi bafate n'ingamba zo gushobora kwitura kwa muganga iyo babonye ibimenyetso bishobora kuba ari kanseri icyo nibwo buryo bwonyine eh, bubereye bwo kurwanya kanseri kuko nk'uko nabivuze eh, kanseri umuntu wese arashobora kuyirwara ikintu gihambaye rero iyo bimeze gutyo bisigura yuko umuntu wese ategereza kuyimenya hanyuma kandi aga- a- a- agafata ingingo z'uko abonye ikimuteye amakenga ku mubiri wiwe asanyarutsa kwitura ibitaro bimwegereye kugira ngo bamufashe gutahura icyo ari cyo ibaye ari kanseri ivurwe hakiri kare igishobora gukira rero icyo cyumviro cya leta atanze nicyo hanyuma kandi nibaza yuko aricyo turimo turakorera ko twebwe kubera ubu mu bitwerekeye eh, mu burundi ubu turimo turakora iryo kangurambaga nyine nayo muratubwira tubwira abantu kanseri icyo ari cyo kandi turamaze kubona ko bimaze gufasha abantu benshi kubera turazi urugero rw'abatwitura rwariyongereye kuva dutanguye gufata iyo ngingo yo kubivuga
ku vyerekeye iyo ndwara hari aho abantu bashobora kuyivuza igakira igakira burundu n'ikindi gihe isa iba isa n'iyakize ikagaruka ivyo bitumwa ni
ubwa mbere bwobo nagira ndababwire yuko uh, kansere igihe tuyitoye ishobora kuba iri ku ngero zitatu ku ngero ya mbere ni kansere dutora ikiri nto cyane nkene bya bindi bakubwira bati ni kansere ikiri ku ga- eh, ikiri ntoya kandi ikiri ku gihimba yatanguriyeko icyo ni icya mbere ikigira kabiri irashobora kuba ari kanseri nibyo ikiri aho yatanguriye mugabo ugasangira amaze kuhafata hose mm, yahasanzaye naho bitaragera kure mu bindi bihimba biri kure n'ubugira gatatu nabwo urashobora gusanga ari kanseri imaze gushwara umubiri wose bino bita ka stade metastatike rero kanseri burya iyo tuvuze ko kanseri ira- ivurwa igakira ni kanseri dutora ikiri hafi cyane ikiri hafi cyane ikiri ntoya kandi ikiri hafi hano yatanguriye tubyita stade lokalis rero kenshi abantu batwitura kuko nabivuze kanseri yaramaze kurenga runo rugero imaze kugera ku rugero rwa kabiri bita lokalema avance lokalema avance ni ukuvuga ni kanseri bikiri hagiye yatanguriye mugabo ugasangira amaze kuhafata ahatari hato rero hariho igihe bishika ugasanga mu kuvura iyo ngwara eh, nk'umuntu baramugiriye u- ibyo kuyibaga mugabo ugasanga basizeyo akantu kandi batabishaka mubo ugasanga ba- uravye aho bakatiye baciye bayiciye indani hagati hariho akantu gatoyi cyane basizeyo ako kantu kabaye kariyo abantu botegereza kumenya yuko mu minsi mike cyane iyo kanseri izoca igaruka kuko ibimeze nk'ikanseri ibagawe bisigura yuko umuntu afashe ingingo yo kubaga kanseri ategerezwa kuraba neza yuko ayibona neza hiva n'aho ishika kugira ngo ayikureyo yose atakanwa kamwe gasizeyo hanyuma ikindi rero kanseri yisangije ni indwara irimo irakura igenda irimanyagura utuntu duto duto cyane utwo tuntu duto duto cyane tuca tujya mu maraso tugatemberana nayo hanyuma tukazotinda tugafata ahantu ku gihimba runaka mu mubiri kure tukazoca dukurirayo utwo tuntu twimanyagura batwita micrometastase rero bisigura iki iyo ukuntu bamubaze kanseri naho boyikurayo yose utwo tuntu kushika kanseri igire ubunini bungana n'ubwo yari ifite bayibanze utwo tuntu iba yaratanguye guturungika mu mubiri rero bisigura yuko kubaga gusa ntibihagije ahubwo umuntu bahejeje kumubaga kanseri yari akwiye guca arungikwa ku bitaro bifise igisata kivura kanseri kugira ngo iyo shiringi yaronse tuyongereko ibindi bintu byo kwica twa tundi twose twahanyuka kuri kanseri yabaye nibaza yuko gutyo mu bitahuye kuko kanseri hajya tuyibona siho honyene iri ira uko kuntu yimanyagura umuntu bamubaze ijya yonyene iboneka hariho utundi tuba dusigaye mu mubiri twamaze mbere gutemberana n'amaraso wi- turimo turagenda kure igihe tutatubaze ba- fito- tusize ku muti wu- wunganira iryashirije umuntu yakorewe iyo kanseri amaherezo izogaruka
mwariko muravuga ko hari ibintu abantu baba bafungura banywa canke impemu bahema bishobora kuba intandaro y'u- yo kurwara kanseri mwabisigura gato
ego mu bisanzwe eh, ukononekara eh, k'utunyangingo tugize umubiri biraterwa cyane n'ibintu dufungura nkora mwumva ibintu bavuga gufungura ibyo kurya biba byakorewe mu mahinguriro ibyo byo kurya biba bifite ukuntu babishyizemo eh, ibindi bintu bituma bibikika rero ibyo bintu iyo tubiriye kenshi birakunda kubangamira umubiri ugasanga birononye utunyangingo tuwugize kubera byabitswe nabi cyangwa igihe kirekire uga- eh, bigatuma rero kanseri ivuka hanyuma hariyo nk'ibintu nko kunywa inzoga nk'akarorero kunywa inzoga nyinshi biraruhisha igitigu cyane kandi ibyo biramaze kwerekana yuko bitera rwose kanseri y'igitigu amaherezo hanyuma hariho nko kunywa itabi itabi ni ikintu cya mbere cerekanye yuko gitera kanseri nka mirongo indwi ku ijana y'amakanseri yose abaho ku isi itabi rirayatera byanka byakunda cyangwa rikongereza ibyago byo gushobora kurwara ayo makanseri hanyuma hariho nk'ibitoro ibi bitoro bikoreshwa n'amamodoka burya byose siko bimeze neza hariho ibi- ibitoro eh, bigenda biratumuka abantu nabyo turabihemba kandi ntitugire aho twobihungira rero ibitoro nabyo nyene biri mu bintu byamaze kwe- kumenyekana yuko byonona amaserire yo mu bihimba by'i- by'uguhema ugasanga byateye kanseri hanyuma rero n'ibindi byo kurya dufungura nk'ibyo kurya bigwiriyemo amavuta menshi cyane ibi bitera kanseri mu bibyongereza ibyago byo gushobora kurwara kanseri kubera bishobora kuremera ibihimba bimwe bimwe bijejwe kubihingura mu mubiri Eh, ibyo bihimba rero bigashobora kuruha umubiri bikawuviramo kwihenda ugasanga ntugishoboye kubicungera rero nkene ibyo ni ingendo abantu bategereza kumenya yuko ingene tubayeho uno munsi ubwabyo birashobora kudutuma turwara kanseri bivanye n'ihinduka- n'ihindagurika ry'ibihe rigezweho muri ino minsi kubera uko ibihe bihinduka biragira ingaruka ku mibiri yacu bikadutera indwara zitari nke na kanseri irimo bisigura yuko rero nta muntu n'umwe akingiwe umuntu wese arashobora kurwara kanseri uko bigenda kose bibanye n'ibyo yafunguye kandi yafunguye arimo aribuniza canke ibyo yanyoye kandi yavuga yuko yabinyoye arimo aribuna akanyota gutyo rero bibaza yuko i- ibyo tahurwa gutyo ko ibyo rero dufungura canke tunywa bishobora kugutera kanseri abantu ntibamenye ko kanseri ari indwara iriho hanyuma bakwije imyaka runaka nko kuva ku mirongo ine kuduga batangure kuza baritura ibitaro byo kuza bararaba yuko atakirononekara tuyisanzeho naho tukabavura hakiri kare atawurigeze asinzikara
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
inshuti mutwumva amatora rusange azaba muri leta zunze ubumwe za amerika tariki ya gatanu yo ku kwezi kwa cumi na kumwe gutaha
ku munsi nyezina w'amatora imbere n'inyuma yawo inkuru n'ibiganiro vyacu bizoshimikira cane ku buryo ayo matora ariko aragenda
radiyo yanyu ijwi rya amerika izohereza abanyamakuru muri za leta zimwe z'igihugu bazatugezaho amakuru kuri ayo matora arimo kuba tuzabateganyiriza kandi n'abasesenguzi namwe tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro murisanga turiko tuvuga ku ndwara ya kanseri aho uku kwezi kw'icumi kwari kwahariwe kuzirikana ku vyerekeye kurwanya ubwoko bwa kanseri y'ibere ndi kumwe na dr negamiyimana gustave yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro tanganyika hospital biri mu gisagara ca bujumbura mu burundi havugwa ko hari ubwoko bwa kanseri burenga ijana Ah, ubwo muri ubwo bwoko mubona haguriye nk'ubuhe muravye abo mubona babitura nka ngaho mu burundi
Eh, kanseri zishoboka kubaho zingana n'ibihimba bigize umubiri mu yandi majambo igihimba cyose cyose kigize umubiri kirashobora kurwara kanseri rero tuvuze ubwoko bwa kanseri tukabuvuga dufatiye ku bihimba eh, umubiri ufise urumva nyine ubwoko ijana burashoboka cyane bukanarenga kubera umuntu afite ibihimba byinshi hanyuma rero aho tuvuye tuvuze dufatiye ku bihimba bishobora gufatwa mugabo kanseri ubwazo biribitsemwo ubwoko bundi ku buryo dufatiye nko kuri kanseri y'ibere hashobora kuza nk'abapfasoni mirongo itatu bose barwaye kanseri y'ibere dufate nk'ibere ry'iburyo mugabo uko ari mirongo itatu umwe wese akaba arwaye kanseri yisangije ubwoko mu yandi majambo dufashe duti ni mirongo itatu barwaye kanseri tugira tubavure ugasanga tubavura ubutandukanye bitumwe n'uko umwe wese afite kanseri y'ubwoko yisangije rero kanseri ubwoko bwazo kuyita kanseri byo nyine birahagije mugabo iryo ni izina ry'urusangi hari n'ibindi bipimo bikorwa muri za laboratwari tugashobora kumenya kanseri n'ubwoko bwayo ubwoko rero bw'amakanseri bwobwo burarenga ibihumbi byinshi mugabo muri laboratwari turashobora kubibona ngerageje kubigusigura rero burya kanseri iyo tuyitoye turagira icyo bita biyopsi biyopsi ni ugutora akanyama gatoya muri yo tukajya kugapima icya mbere hariho igipimo cya mbere cy'intangamarara cyemeza ko icyo kibyimba ari kanseri icyo kirabivuga kiri ni kanseri ikigira kabiri gica kiba ni ikintu bita imino isoshimi imino isoshimi ni igipimo kiba kuri kanseri yamaze kumenyekana mugabo kigamije kwerekana ubwoko bwayo bivanye n'ikintu cyahungabanye muri serire gushyiraho kanseri izaho rero iki cya imino isoshimi kirashobora kutubwira ubwoko bwa kanseri bushyika nk'ibihumbi bibiri hanyuma rero iyo kanseri imwe imwe iba ifise ingene itegereza kuvurwa babyita teretema perisonarize burya nta muntu n'umwe yari akwiye kuvurwa kanseri nk'uwundi umwe wese afite kanseri yisangije ubwoko mu bihugu biteye imbere barafite ubuhinga bwo gushobora kugenda kuraba suhurokamurikire ingene kanseri byagenze kugira ngo ivubuke kandi uburyo kanseri yavutsemo ntibusa n'ubwo kanseri iba yavutsemo ku muntu umwe no ku wundi
yego mwariko murabivuga biranavugwa ko hari usanga ubwoko bumwe bwa kanseri bukarira igitsina kanaka cyangwa bukarira abantu b'ibara ry'urukoba kanaka kurusha abandi nka ngaha muri amerika baravuga nka kanseri ya prostate ikunda gukarira cyane abirabure kurusha abazungu ibyo biva kuki
abirabure barakunda gukarirwa cyane na kanseri ya prostate ibyo biramaze kwerekanwa n'ibyigwa bitari bike biva ko abirabure nyine bafite muri bo muri adn yabo adn sinzi ibintu bisigura mu kirundi mugabo n'akantu ngengamuntu kaba muri we gafatanye n'ingene umuntu ameze mu birabure rero turafise adn ikarigwa cyane no kononekara ku gihimba cya prostate prostate y'abirabure biroroshye cyane yuko yononekara mu gihimba cya prostate n'igihe umuntu ataba yabaye expose donc expose ku bintu byinshi bitera kanseri donc ugasanga kubera yakwije imyaka runaka ari umwirabure gusa arafise no risque ki augmente usanga bifatanye nuko azoteza kugwara kanseri ivyo ni ibintu bijanye bijanye n'ico bita genetique moleculaire abirabure byarerekanywe yuko uko imyaka iduga barafise muri adn yabo akantu kononekara bishika barwaye kanseri ya prostate ari benshi gusumba abazungu kuko nabo ako kantu batagafise mugabo abazungu nabo nk'akarorero kuri kanseri ya melanome nabo baca baba bafite akantu bisangije kubera n'abazungu gatuma bagwara melanomu cyane gusumba abirabura rero bijya birahindagurika gutyo kuri kanseri zimwe n'izindi
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite jean batiste nsabimana uratwumva
ndabumva uduhamagaye burihe
aha ni mu rukiro mu bitaro bya murunda opitari ya murunda aho ni he
mu rukiro
ni mu rwanda
ni mu rwanda mu ntara y'ubuvuzi y'uburengerazuba mu burundi bavuga intara z'ubuvuzi ariko natwe mu rwanda ushobora kuwuba kuvuga ko ibitaro bigiye eh, bigabanyije mu mu buryo bw'intara twebwe turi mu ntara y'ubuvuzi y'uburengerazuba bw'u rwanda mufise ikibazo mubaza icyiyumviro mushikiriza mubikirize
yego nari mfite eh, icyiyumviro gitoya ah, nkagira n'ikibazo nashaka kubaza umutumirwa Ah, muranyumva ndabumva
ye mbanje kumushimira kuko ibintu ari gusobanura urumva ko kuko birimo ubuhanga kuko nkaho yari ahereje avuga ati abirabura abazungu bafite akantu ka k'akaranda ka jene gatuma wenda bashobora kurwara kanseri ni ibintu byiza bigaragaza ko ibyo avuga kuko abifitiye ubumenyi Eh, nanjye nkora kwa muganga kandi ndi umuganga wize kuvura indwara zo mu kanwa n'amenyo yego ntabwo ndi ku rwego rw'umudogiteri ariko nanjye ubwo mfite urwo rwego ndiho ariko nagira ngo mvuge ko natwe kanseri turazibona mu byo dukora ariko nko mu byerekeranye n'ubuvuzi bwo mu kanwa ngewe kuva aho ntangiriye akazi muri bibiri n'icyenda maze kubona nk'abantu nka babiri babaye konfirime ibizamini bikapimwa bagasanga ko ni kanseri ni nk'abantu babiri nagira ngo mvuge ko mu byo mperereyemo wenda ah, mu buvuzi bw'indwara zo mu kanwa kanseri wenda ni nkeya ahubwo ah, nagira ngo mubaze ni ndizera ko mukinyumva ndabumva
yego nagira ngo mubaze eh, ni ku byerekeranye no kwirinda kanseri ese umuntu usanzwe w'umuturage ni iki yakora na cyane cyane bifatiye ku byo dufungura eh, nagira ngo mvuge ko nk'ubu ngubu ibihugu bya afurika byinshi kubera ah, gushakisha akazi usanga abantu bafite nk'utuntu tw'utuduka dutoya eh, ducuruza nk'ibiribwa ugasanga wenda nk'abantu bamaze nk'igihe kinini bateka nk'ibiribwa mu mavuta bata- ayo mavuta batayahindura sibyo muranyumva ndabumva
yego nagira ngo mubaze mu byerekeranye no gufungura nk'uko kuntu abantu dufungura i- i- ibiribwa byatetse byatetswe nko mu mavuta ah, a- a- amaze igihe atekwamo adahindura bishobora kuba byakwangiriza ubuzima bw'umuntu noneho rero ajyeho aduhe n'inama yo- mbese y'ukuntu mu- mu- eh, twakwirinda kanseri ariko bifatiye mu mu byo dufungura ndamushimiye cyane ariko ntabwo natangiye iki- ikiganiro ntabwo numvise urwego rw'ubuvuzi ariho wenda munyuziyemo nko mu dusegonda byanshimisha no kuba namumenya Eh, yanonosoye ni muganga eh, Negamiyimana Gustave yanonosoye ivyerekeye kuvura indwara ya kanseri akaba akorera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi
yego rwose ndabashimiye cyane Ye, noneho rero ubwo wenda mwansubiza cyangwa se mugasubiza n'abumva ijwi ry'amerika muri rusange eh, twe tu- nka tubiri nari ndabajije ndabashimiye cyane murakoze murakoze mumwishure
rero ndamushimiye cyane jean batiste ku bibazo abagije hanyuma eh, nabonye abaza ngo mbega kwirinda kanseri byokorwa gute Eh, kubera ko kanseri ari indwara y'umubiri bwawe wihenda hanyuma serire ziwugize zikamererwa nabi ziza- zitangura kwigwiza zikakuzovamo kanseri hariho ingendo nziza zimaze kwerekana yuko umuntu azikurikije ashobora kwirinda kanseri cyangwa n'imiburiburi akagabanya ibyago byo gushobora kuyirwara icya mbere cyo abantu botangura kugira ingendo yo gufungura neza iyo tuvuze gufungura neza ni ugufungura indyo yuzuye niko bayivuga mu kinyarwanda mugabo ni ibyo kurya biri mu migwi ijyanye n'iy'imfungurwa imfungurwa ntanganguvu ndemamubiri eh, na nsanganyangaburo izi mfungurwa zigiye zirafatanywa mu- iminsi yose mu gihe cyo gufungura ziratuma umubiri ukomera umubiri rero iyo ukomeye wowe nyine ubwawo wironsa ubudahangarwa hanyuma kandi ukaronka ubushobozi bwo gushobora kwicungera neza ku buryo serire n'iyo bishitse ikononekara umubiri ushobora kuyisanasana neza kubera uba wifitemo ubwo bubasha birumvikana rero yuko gufungura nabi ari icyago gikomeye gishobora gutera indwara nyinshi harimo na kanseri abantu rero nibatangure kwiga gufungura neza ikigira kabiri abantu bo kwirinda ingendo zitabereye zishobora kubatera indwara zitari nke na kanseri irimo kimwe muri izo ngendo zitabereye ni nko kunywa itabi itabi ku isi yose nk'uko nabivuze byaremejwe yuko ari icyago gihambaye bimwe bita porogaramu do sante pibulike gitera indwara nyinshi zaba iz'umutima iz'imitsi hanyuma rero tugeze kuri kanseri hoho itabi ritera indwara za kanseri ko gushira ku bice mirongo irindwi na mirongo irindwi ku ijana za kanseri zose zimaze kubaho kunywa inzoga kunywa inzoga n'aho abantu bazikunda bakabifata nk'ubuhizi inzoga nabo zo nyene ziri mu byago bihambaye zikunda gusinzikaza amagara y'abantu uh, zi- zigaba- zikabatera n'amakanseri atandukanye imfungurwa uh, zino zikorerwa mu mahinguriro zigaca zibikwa igihe kirekire nazo nyene zereka byarerekanye yuko kuzifungura eh, bikunda gutuma amaserire tuno tunyangingo tugize umubiri mu bihimba bitari bike twononekara hanyuma bikazovamwo i- indwara n'iki za kanseri mu bisanzwe rero abantu bo kwiga ingendo eh, zo gutangura kugenza amase buhoro buhoro ibintu bimwe bimwe abanywa itabi bakariheba abanywa inzoga bakazigabanya mbere bibaye ngombwa bakaziheba eh, canke izi mfungurwa zindi yavuze ngo ibintu byo kudahindura amavuta ibintu by'amafiriti amafiriti abantu barayakunda ni meza mugabo kenshi nk'ahajya usanga ari mu maresitora cyangwa ahantu bayateka bayatekesha amavuta atinda akononekara batayahinduye ibyo rero ubwabyo si ibintu byiza kubera eh, birata- bi- birashobora konona ama- o- amaserire atari make yo mu mubiri umubiri usamaye gatoya ntushobore kuyasanasana ukazoboza urubona kanseri yabayeho ariko rero hariho kandi n'ingendo nziza kandi zindi zizwi ni ingendo nko kugira siporo kugira siporo biranonora umubiri bikawuha ubudahangarwa buhambaye ku buryo umubiri nawo ushobora kwicungera no gushunga ibiwugize gutyo na- n'iyo hagize serire imwe muri yo yononekara igaca eh, i- umubiri ugaca uyisanasana ivyo o birahari iyindi ngendo rero ikomeye kubera ko kanseri eh, ari indwara rimwe na rimwe ushobora kurwara mbere w'icyuye wagerageje gukora ibyo byose abantu barimo barakura bakwije imyaka runaka nko kuva ku mirongo ine kuduga abo n'abantu dukunda guhamagara duti naho muba mwarakoze ibyo byose mvugaho hejuru byo kwirinda no kwicungera mwoshobora kuza kugira ngo tujye turapima kuri kanseri zimwe zimwe muri izi zigwiriye eh, tukaraba yuko ata kanseri muragwara ibaye ihari tukayigura hakiri kare nico nico kintu ca mbere gifasha amagara y'abantu kwivuza kare canke kwipimisha bino bita depistage ni muri iyo ntumbero hagiyeho n'ibi bya octobre rose basanze kanseri y'ibere ku isi yose igwiriye hanyuma basanga utwigoro twose umupfasoni yogira kugira ngo abeho neza kwirinda bino navuze byo kunywa itabi inzoga n'ibindi yabyirinze ntikimubuza yuko yorwara kanseri rero baca bavuga bati ko igihimba cy'ibere kiri inyuma umuntu wese ashobora kugishikira nyene co canke umuganga reka dushireho urutonde rwa octobre rose iyi kanseri miri gutya irimo iramara abakenyezi kw'isi turabe yuko twoyigwanya tuze turayisama ikiri hafi eh, gutyo eh, dushobore kuyivura rero ivyo vyara- nivyo vyonyene vyashoboye gutuma eh, urugero rw'indwara ya kanseri igabanuka kuko kubwira abantu ngo kanseri y'ibere wokwirinda ibi wokwirinda ibyo ibyo ibyo ntibyari byatumye ibitikiri bigabanuka mugabo aho bagiriyeho octobre rose n'ibi bya depistage kanseri y'ibere ubu yaragabanutse hanyuma kandi n'iyo ibonetse iboneka hakiri kare ku buryo tuyivura dufite ihangiro ry'uko ikira burundu
tuza ku mirongo ya telefone tufise muhamad bizimana uratwumva
Ego ndabumva mwiriwe.
mwiriwe uhamagaye urihe
Nyamagaye ndi mu Rwanda ndi burasirazuba. Karere ni Gasibu umurenge n'Ikizibu akagari bakimubira ubona umudogodo n'ikigabiro. Cyo nagira ngo mbaze umutumirwa. Nagira ngo leta ijye yorohereza nk'abadamu baje kwipimisha imbanyi. Inabapimire ko kanseri yo ku nkondo y'umura cyangwa ubundi bwoko bwa kanseri. Ikindi nabaza ni ukugira ubunganizi natanga kugira ngo leta ijye yorohereza abanyagihugu buryo ki ahantu hose bajya ku masoko bakabitangaza mu nsengero nawe hose kugira ngo bajye baborohereza babashe kwipimisha kanseri hakiri kare kugira ngo bo bayisangane avurwe amazi atararenga inkombe ikibazo cyanjye cyane icyo n'ubwo bwunganije murakoze mumwishure dogita
ego muhamadi arakoze cyane ati tuzoze turafata nk'abagore baje kwipimisha imbanyi ngo tugire ko dupimira kanseri zindi nibyo mugabo nagira mvuge yuko rimwe na rimwe umupfasoni tumupima cyangwa undi wese tumupima bivanye n'uko aricyo kimuzanye hanyuma icyo twe dukora cyane ni ukubwira abantu yuko igisata kivura kanseri ku bitaro gihari hanyuma rero umuntu aje tukamusigurira afashe ingingo yo gushobora kwipimisha kanseri runaka akagenda abikoze hanyuma ku bapfasoni nagira ndabivuge ko nk'aha kuri tanganyika duherereye turapima kanseri nyinshi kanseri y'ibere turayipima kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko turayisuzuma tukayiraba ko ihari cyangwa itari ihari kanseri ku bagabo ya prostate cyangwa kanseri y'urura rukuru bino bita kanseri y'ikoro ibyo turabipima ibaye ihari tukabivura hakiri kare rero gupima kanseri ndabisubiyemo nk'abarimo baratwumva birakogwa iminsi yose ku bitaro bisanzwe bifite icyo gisata biri mu gisagara cya bujumbura nk'akarorero aha kuri tanganyika hospital turi turabikora ni ukuvuga yuko umuntu ashaka kwipimisha nk'iyo rinda ararindira n'ibyo bya octobre hose yoza umunsi wose iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushyira ku munsi w'imana dukora iminsi indwi ku ndwi amasaha umwanya uwo ari wo wose yoshakira
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kiganiro murisanga kanseri yoba yandukira kwandukira senda bivuze neza yoba nko mu muryango umwe bishobora kuba ibyo ni ukwita mu gifaransa eredite ishobora kuba itandukira abantu bari mu muryango umwe kubera baba basangiye ibihimba by'umubiri cyangwa iki by'amajene
mukuze kwandukira nagira ngo nshobore kubabwira uburyo bubiri n'amakanseri amwe amwe ashobora kwandukira nka kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko cyangwa kanseri y'igitigo kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko ni kanseri iterwa n'umugera bita yumani papiromavirusi uno mugera rero urahanahanwa n'abantu mu buryo bwo guhuza ibitsina ni kanseri yandukira kujya k'umugera wa sida umugera hpv uyitera abantu barashobora kuwuhanahana nk'umuntu awufite akawanduza uwundi muntu icyo abantu ntibari barakimenya ikindi iyindi kanseri ni kanseri y'igitigu iraterwa n'inzoga nk'uko nabivuze n'ibyo mugabo hariho n'iyindi migera bita virisi za hepatite zino virisi zitera hepatite b na c nazo nyine ni virisi abantu bashobora guhanahana umuntu akayandura mu buryo bumwe cyangwa ubundi bivuye nk'ibi byo gukizanya ibintu bitobora uruhu ugasanga umuntu ayirwaye yanduje uyundi hanyuma uwo muntu ikazomubamwo igatera imbere ikazomutera na kanseri y'igitigu ibyo rero abantu botangura kuba barabimenya yuko izo kanseri zibiri zandukira nk'ubwo buryo hanyuma nk'uko mwabivuze ibi by'uruhererekane bwo mu miryango bita eredite nabyo nyine byahavuye bisangwa yuko hariho kanseri zimwe zimwe zihanahanwa nk'ubwo buryo kanseri zimaze kumenyekana gusumba izindi ni kanseri y'ibere na kanseri ya overe overe ni tuno dusaho tw'intanga z'abapasoni izi kanseri zibiri zirafise muri adn yazo akantu k'akajene bita brca aka kantu ku bantu bagafise barwaye kanseri y'ibere bamenye yuko ari akantu bahanahana mu muryango izi kanseri rero za genetike ikizozikubwira cyane zikunda kuba ari kanseri zitangura kuboneka hakiri kare ukaza ubona nk'umwana w'umukobwa w'imyaka mikeya cyane nk'imyaka nka mirongo ibiri mirongo ibiri n'itanu ukaza ubona ararwaye kanseri hanyuma kandi ziba ari kanseri z'ububi buhebuje kubera zifatiye ku kuntu nyine umubiri wa nyine iyo wubatse kenshi ni kanseri zitu- zi- zikunda no kutumva umuti bisigurikire kanseri zi- zi- ziriho zihanahanwa mu muryango ntanze akarorero ka kanseri y'ibere na kanseri ya overe mugabo kandi hariho na kanseri ya prostate hanyuma kandi nk'uko twabivuze ka- hejuru kanseri ijya bita melanome irafise utuntu abantu bashobora guhererekana hariho n'iyindi yere- yamenyekanye kanseri ya pankreya nayo nyine birimo bi- biracyahabona mwino minsi bisigura yuko rero nk'umuntu rero tumutoye kanseri ya overe canke ya y'ibere afite imyaka mikeya mu bisanzwe nko mu bazungu i- muri iburaya canke muri amerika bamaze gutera imbere duca dupima n'abantu bose bavukana n'uyo muntu tukaraba muri adn yabo byo bita onkogenetike tukaraba yuko ako kantu kazotuma bagwara kanseri y'ibere canke ya overe abandi bose bavukana n'uwo muntu bagafise babaye bagafise tugashyiraho urutonde rw'ingene tuzobakingira n'ingene tuzobavura canke ingene tuzoza turabakurikirana bataragwara canke batarareba mu kurangiza mwigeze kuvuga no ku byerekeye nk'ihindagurika ry'ibihe ko rishobora kuba rifise ikintu eh, rigira ingaruka ku bijanye n'indwara ya kanseri mu- mwobivuga muri make
ihindagurika ry'ibihe eh, ni ikibazo gihanga isi muri ino minsi kubera rifatana nyene no guhinduka ah, kw'ingene ibihe bisanzwe vyubatse burya umuntu arafise ingene abayeho aba kw'isi kandi imiyaga yose iyiva ikagera arayihema iyindi iramuhuha hanyuma kandi ihindagurika ry'ibihe ifatanye no gusambuka k'urusenge rwa ozone aho hejuru bituma imishwarara y'izuba idushikira eh, byoroshye cyane kandi urwo rusenge rwahora ruyidukingira ibyo rero byerekanye yuko abantu bashobora kurwara kanseri byoroshye cyane cyane nkene izi kanseri zifata eh, eh, urukoba dufate nka melanome hanyuma kandi muri iryo hindagurika ry'ibihe eh, rirahungabanya cyane na kamere k'ibiterwa kurya ibiterwa birafite ingene navyo bibayeho oh, bigakora ikintu bita photosynthese ivyo rero iyo photosynthese y'ibiterwa iba eh, kubera umuco bironka iyo rero bironse umuco wuzuyemwo bijya bita ama iritrabiole canke amareyo x ivyo biterwa biragira photosynthese n'ivyo mugabo bizosanga vyeze eh, atari ibiterwa bifise umwimerere nka kurya vyategereza kuba biri ata hindagurika ry'ibihe ryabaye ivyo rero abantu botegereza kubimenya hanyuma ikindi gifatanye n'ihindagurika ry'ibihe ni uko isi itakimera abantu mu kurima basigaye bakoresha cyane umwavu wo mu mahinguriro uyu mwavu nawo ni umwavu uhinguwe mu buryo bwa kijambere eh, benshi babyita angre chimique uretse ko uno mwavu wonona isi mu bisanzwe mugabo n'ibiterwa duteyemwo burya ntibiba ari ibiterwa bisanzwe birafise akantu gatoya uh, bivomba mu- muri urya mwavu ku buryo umuntu abifunguye a- usanga afunguye i- ibiterwa uko abandanya abifungura uzosanga byo ubwabyo birimo biramutera ingorane mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero amakanseri arafatana cyane n'ibyo bintu mbere turetse gufungura ibiterwa twateye muri nyamwavu kujya kuntu abantu ba- ba- bawukoresha bawukoramwo bagira gute kujya canke gupompa ibiterwa kugira ngo bibeho ibyo byose birahungabanya cyane kamere k'umubiri w'umuntu ku Murakoze.
buryo uh, exposition kuri ibyo bikorwa bitunda bikunda kubangamira abantu ndabashimiye cyane yari umutumire wacu dr gustave negamiyimana yanonosoye ibyerekeye kuvura indwara ya kanseri akorera mu bitaro tanganyika hospital biri mu gisagara cya bujumbura mu burundi tukaba ko tuvuga ku ndwara ya kanseri n'ukugene uku kwezi kw'icumi kwari kwahariwe kanseri y'ibere ku isi ndashimiye rero umutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mukurindira mwese mugira ibihe byiza